So Mercy Johnson never see come out, come debunk this juju accusation wey e just a fly here and there for social media. In case you never see the video, um, Angela, that's a eh, Nollywood actress splash singer, and one other lady we e call herself best friend to Mercy Johnson, former besties, don come out for live video, Instagram live video talk say Mercy Johnson, grandmother, was a wishy-wishy. Mm-hmm. Say as the woman they go, she dey kpa, she can't give Mercy Johnson mama. And from there, Mercy Johnson mama can't give her straight to Mercy Johnson. Now, these people don't come out, can they talk, say, a lot of things they happen for the industry. How a lot of big, big actress, actress like Mercy J, how they don't take collect woto to people destiny now this video don dey circulate for days since mercy johnson no come debunk am e get some kind matter where you go dey see where you go say i don't care Not be this kind matter where person dey talk am dem dey put your name They no abbreviate your name They no code your name They talk am as it e take dey how mercy johnson mama take dey carry dem go one kind dark room you know they tell them make dem wear so so shirt come pull am back say now until you know juju things at the end of the day, at the end of the day, they say these women, they could just fall out of, you know, the movie industry. Nobody go know them again. Nobody go send them. Nobody go even call them for any movie again. Now they mention a lot of actresses' name. Wey be say the door and uh, eh, Mercy Johnson uh, allegedly on oh, her. Eh, the live the live video dey there. If you wan sue me, go sue bring the tori come So Mercy Johnson, im mama go come carry them go once they do the thing. They know they get head for life again we already know the yes a lot is going on for inside that their nollywood industry but this one now they just come dey carry and come and they tell us as it take now after all this accusation wey dem dey accuse accuse messi j so una favorite actress instead of messi j to come out to come and debunk and clear the hair say he no get handle oh, he no get leg he husband na him come make one post like that. He can't talk say na tree wey get fruit na people they throw stone that is to say because a wife make come, na cause and say there is always you know controversies over the wife but this type this particular one wey come and so it be like na the number number number fifth time wey be say this kind talk. They come as until mercy johnson name honestly its not the first time now wetin dis guest talk. say e grandmama na air eh, eh, eh, flight mama na airplane grandmama na airplane e con give e mama mama con give message and say that. one me no i no know how e say dey happen how dem say no The people wey come dey tok am weda dem dey inside the airplane wey dem dey fly together, and i make dem confirm am say na those women really be but that nollywood part wey be say e get one lady e get one lady again that woman she dey that get the act where where for nollywood something oge something oge na be her name oge okoje or something like that that girl the act where where. ah i didn't enjoy that girl movie in fact i small when i don they watch that girl movie but all of a sudden that girl just fall out dem say the same thing happen in fact a lot of nollywood actress don dey instagram they come they you know dem they dem they second the motion say yes na wetin she really they do to people? for that dat would be that. so this is a strong solid accusation And eh mercy johnson you got to come at, come debunk him or come talk am as e be if that girl where they talk where call herself your former friend if you really know her if na only dat one if na only dat one say this person i don't know her will oh, not be my friend o oh. she dey claim say we be former bestie i don't know her maybe if you can't debunk her now the girl if you can't say one proof if you e get proof you e go come bring her come out where you can't say somebody is your best friend childhood friend say you not get photo picture not dey wey una gather take so why should they talk all these things since now me never see photo where come out where be say dis girl and mercy johnson dey gather dey so mercy johnson I think you should come and debunk these accusations. Then you now say, especially for that girl matter, just say, I know her or I don't know her. So that people will come know whether not to believe her or not to believe her. So, um, she's been accused of uh, collecting people's destiny. Mm? And her, grandmother, her mother, they were airplane people and they transfer their power of flying to Messi Johnson, and Messi Johnson is now using it to bring down other fellow actresses. So that's the news, allegedly, according to waiting Angela Oko Okoje and uh, former bestie to Messi Johnson talk for live video. They not hide soccer. They not off lights. They put their face. Their face is show. Their shoe shine.